Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatatu itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkunikije
uravye uko bakinye amasisiteme y'abakoce ndetse na safu uko yari yitwaye bavuga ko twiteguye neza tugiye eh, ubwa mbere muri kane ariko tutagiye kunyuzugwa uyu ni Averin Batita ajejwe guhanahana amakuru mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko ukuntu intamba mu rugamba ziteguriye inkino zo mu higanwa ry'igikombe cy'ibihugu vya Afurika c'umupira w'amaguru ni nyuma yaho intamba mu rugamba zishikiye mu gihugu ca Misiri ahazobera izo nkino inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye amatati hagati y'abanywanyi umugambwe CNDD-FDD na n'umugambwe SNL wa Agathon Rwasa hamwe n'inkuru ivuga ko eh, inama komisiyo ijejwe ubutunzi bw'igihugu mu nama nshingamateka y'u rwanda iriko irasuzuma itegeko rijanye n'itozwa ry'amakori turazigaruka ko mu kanya kari imbere intamba mu rugamba ikipe nkuru y'igihugu cy'u Burundi ejo niho yashika mu gisagara ca Alexandria mu Misiri aho igiye gukina ubwa mbere mu mateka y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'ibihugu vya Afurika c'umupira w'amaguru abarundi biteguye bate mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabibajije Avelin Bategeta um, ashinzwe ibimenyesha makuru kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Federation de Football du Burundi FFB
intamba ziteguye neza eh, nk'uko bamwe bamwe bagiye barabibona barabonye yuko twashoboye kugira imyiteguro hanze y'igihugu mbese no mu gihugu hagati abakinnyi babanje kuza baraza ngaha mu gihugu baragira baramara indwi yose bari kumwe hanyuma baragenda muri Qatar aho bahuye n'umugwi wa Algeria ariko bari basanzwe bagirira entraînement muri Qatar ego hanyuma barabandanya baja muri Tunisia ibyo byose rero bikaba byari bija mu myiteguro kandi bongera bamenyera bavuga ikirere tujya nko muri Tunisia usanga ikirere gishaka kumera nk'icyo i Cairo hose harashyuha cyane cha jane alexandri eh ego mba kuja tunisia ibyo byose twarabiraba hanyuma rero nkavuga yuko turavye n'amankino bakinye aho hantu n'imyiteguro ngene ya- ya- yagenze yagenze neza turaranganije urukino rumwe urundi turarutsindwa novuga ariko turavye nivo abakinyi bari bariko uravye uko bakinye amasisiteme y'abakoce ndetse na safu uko yari yitwaye bavuga ko twiteguye neza tugiye eh, ubwa mbere muri kane ariko tutagiye kunyuzugwa nikose ko ari ubwa mbere nyine abakinnyi babyitwaramo bate psychologically mu- sinzi ukuntu twabivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda reka tuvuge mu mutwe mubona mu mutwe bahuje psychologically barahuje ku buryo bumva ko ko ari ikipe imwe ego abakinyi bacu novuga nimba ari inguvu ya mbere bafise nimba ari ikintu ca mbere novuga catumye dushobora no gu- kwikarisha ubwa mbere muri kane nibaza yuko ari hari mu mutwe abakinyi bacu bafise novuga kimwe bitwa ah, mu gifaransa mantare bafise mantare novuga yuko ikomeye cane kuko uh, barumvana barazi ko bagize umugwi umwe hanyuma n'ugize akagorane muri bo bamukosorera hamwe cyane ari benshi batugize bakabakosorera hamwe niyo ubona bafite umukapitene ariko bose baravugana bakumva yuko umengo n'abantu cumi n'umwe ariko bakaba bagize eh, ikintu kimwe n'abantu cumi n'umwe mugabo bagize ikintu kimwe nibyo rero byanatumye turonka n'intsinzi ico rero novuga yuko abakinyi bacu nico wanashaka kin- bahagaze ko hanini nico nizo nguvu zacu avulayi bategeta hari akabazo kajya gakunda kugaruka mu makipe ya afurika akabazo twavuga se ka logisitike hari mbese amikoro Mm.
ugasanga abakinnyi Mm.
ntabwo bahabwa amafaranga uko bikwiye ugasanga ntabwo babona imodoka ibajyana ku kibuga igihe ibyo ngibyo byifashe bite ego nk'uko inkino zakate ziba zimeze ku bintu byerekeranye n'amalogistike amadeplassement iki usanga eh, abari hariya eh, novuga kafu iba ibi- ni- niyo hanini iba ibijejwe kandi gu- kuva ejo kuko twashyitse mu gisagara cya alexandre ejo aho tuzokinira inkino zibiri kwa gatatu tuzokinira i kayiro kuva ejo eh, ibyo byose ibyo bintu twari tubifise iyo hoteli nziza umuduga uzoba eh, uri kumwe n'abakinnyi eh, b'uburundi gusa eh, mbese na na bavuga esikorute igipolisi kiba gi- eh, abajejwe umutekano baba bari kumwe natwe umwanya wose hanyuma ibindi eh, nibaza yuko hoba harimwo no kungene abakinnyi ba- ba- ba- babamotiva ni iki kuko hari hari aho bigorana ugasanga hari bamwe bamwe usanga bagiye n'umuryango atacu yawusigiye n'iki ariko icyo kintu iwacu ku bamaze iminsi ba- ba- babikurikirana barabonye yuko abanyagihugu ubwabo abanyagihugu ubwabo baragiye hamwe amashyirahamwe eh, a- a- abantu batari bake baraterera kugira barabe yuko n'ibiburiburi abo bahungu bacu bogira ikintu basize muhira kandi ku munsi ku chaque match ku ku rukino ku rukino bagira ikintu baronse icyo kintu rero cyarateguwe neza mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru twarakigize bazaba bafise akantu gasumbirije banashaka cyane ako bahora bagira kuko urumva ubu ubu navuga ko bageze ku rwego nago eh, rushimishije umuntu ntazubira kubafata nk'abantu batoyi umuntu aca badugiriza nabo akantu bahora baronka ku maci ku maci bazoronka akantu bavuye ino bafi- bagize icyo basigiye imiryango kandi banagarutse eh, bazogira ikintu babahaye avunay bategeta ushinzwe imenyekanishamakuru mu ishyirahamwe ffb ndagushimiye cyane yego nitwe tubashimiye Eh, turagushimiye nawe thomas eh, tukivuga kandi ku burundi indyane zifatiye ku migambwe ziribonekeza mu ntara ya gitega aho abo mu mugambwe cndd fdd badasiba gutana mu mitwe n'abo mugambwe cnl abahurikiye mugambwe cnl wa gatundu rwasa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka bagiriza urwaruka rw'umugambwe cndd fdd imbonerakure ko arizo zikwega iyo nduru pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka ahanura abadasangiye imigambwe kubahana inkuru twateguriwe na desire hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ukutihanganiranira mu migambwe biragaragara mu ntara nyinshi z'igihugu aho abatunga urutoke ari urwaruka rw'umugambwe cndddfdd imbonerakure mu ntara ya gitega mu makomine atandukanye imbonerakure ntizisiba gutana mu mitwe n'abo mugambwe cnr wa gatongwasa uno yaganiriye na radiyo ijwi ry'amerika wo muri komine gishubi amenyesha ko muri rusangi abantu bari babanye neza yaba abatwari bo muri cndddfdd bahana bariko baratoteza abandi bataravye imigambwe ntawavuga ko icuka ari ciza vy'ukuri mu ntara ya gitega hagati y'umugambwe sndfdd n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuko bimaze kugaragara yuko umugambwe sndfdd utifuza ko hari uwundi mugambwe wokora widegemvya ntaho byari byarakabonetse aho urwaruka rw'imbonerakure canke umukuru w'umutumba yiha uburenganzira bwo gusubirira inzego z'umutekano akagenda guhagarika abantu atanimitahe bafise nuno wo muri komine bugendana yagiriza urwaruka rw'imbonerakure ko ari rwo rutera umudurumbanyo aho baherereye bigatuma abantu binubana kandi muri rusange ataco bapfa kiretse abo ba sendedefudede ubwo rwaruka rwa sendedefudede imbonerakure zicishamwo zigasotorana eh, n'urwaruka rw'inyankamugayo aha ndavuga urwaruka rwa seneri muri rusange i- ibintu vyari bimeze neza gusa hariho bamwe mu barongoye mu barongoye izo mbonerakure ba- batahura ukutariko politike babitahuye ukutariko rero bagaca bagomba gutoteza bene wabo Eh, hatabaye kwihanganiranira mu- muri politike biraboneka neza eh, turavye uko bariko baravyifatamwo ntibizogenda neza uko kutihanganiranira aho mu ntara ya gitega gushobora guhera mu gihe abantu bokwigishwa ko politiki atari intambara nk'uko unabishikiriza ubutegetsi bugerageze bworohereza imigambwe yose ku kubera ko baramutse bemera imigambwe myinshi demokarasi boreka bose bagakora bagakorera ku mugaragaro gutyo n'ubwo rwaruka rwa sndefdd imbonerakure bakabigisha aba barongoye yuko muri politiki hatari ukurwana jean jacques rusani avuga ati "Eh, hatabayeho ubwigenge ntihabeho ukungana imbere y'amategeko hanyuma ntihabeho kwihanganiranira iterambere ntishobora gukunda dusaba yuko ubutegetsi bwohimiriza abantu kwihanganiranira nicyo cyonyine gishobora gutuma n'igihugu cyacu gitera imbere na nyabenda pascal arongoye inama nshingamateka ntakana ko hari abantu babanye nabi kubera badasangiye imigambwe abahanura ariko kubahana umuntu akarya icyo yabiriye akuya atamuhagaze ku gakanu akaba yabishikirije mu ntara ya kirundo mu mpera y'ino ndwi irangiye muri komine ya bwambarangwe mu madini atandukanye mu migambwe itandukanye nama ntangakarorero kurya ku munsi w'imana twinjira mu masengero atandukanye umwe wese akagenda mu ishengero yumva ashaka kubera ko ibwirizwa shingiro ntibimuhere uburenganzira aba ariko no mu migambwe bigenda uburyo ari muri uriya mugambwe yahisemo kujya muri uriya mugambwe ntiduce tumuraba ribi ntiduce tumuhotera kubera ko yagiye muri uriya mugambwe tubane neza nk'abavukanyi kugira ngo twitegure neza kino kiringo turiko turajamwo c'amatora usanga hari uguterana inkokora mu migambwe ibyo bintu tubireke naho amajambo y'ihumure yama yashikirijwe haba ku rwego rwa leta canke n'izindi ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe na leta nta munsi wijana hatavuzwe abakubaguwe bazira imigambwe bamukamwo desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire ijwi ry'amerika rirazakubandanya kugerageza kuraba ko twavugana n'umutetsi umugambwe cndfdd kugira ngo hagire ico avuze kuri kuri ayo matati ari hagati y'abanywanyi b'umugambwe uh, cndfdd na fnr cane cane aho igitega dukubitiye mu rwanda naho komisiyo y'imari n'umutungo w'igihugu irabandanya gusuzuma iteko rigenga uburyo bwo gutangisha amakori n'amatagisi iyo komisiyo yabonanye kuri uyu wa gatatu n'abagize imiryango itari iya leta bagaragarije abagize inama nshingamateka ko ibihano bifatirwa abatishura neza amakori n'amatagisi ya leta bikabije kandi bibangamiye abatanga ikori ni inkuru ya asumita kaboyi umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda abasoreshwa banyuranye bakunze kugaragaza ko amategeko yo mu rwanda agendanye no gusora ababangamiye cyane cyane ibigendanye n'amande acibwa uwakoze ikosa ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro gitangaza ko cyumvise ibyifuzo by'aba basoreshwa akaba ariyo mpamvu muri iri tegeko rishya hagaragaramo ingingo zizaba zisubiza ibyifuzo byabo uyu ni komiseri kayigi aimable ushinzwe abasoreshwa b'imbere mu gihugu ingingo ya mbere ifasha abasora ni ijyanye n'uburyo iyo umuntu yishyuye yishyuye ikirarane twabanzaga gukuramo inyungu z'ubukererwe tugakurikizaho ibihano tugakurikizaho umusoro fatizo abasora bakavuga batari ku iki kintu kiratubangamiye ubu azajya yishyura ikirarane kibanze kigabanye umusoro fatizo kugira ngo wa musoro fatizo we kongera kubyara izindi nyungu z'ubukererwe icya kabiri ni ubworohereze bwo kwishyura ikirarane kubera ko bahabwaga amezi cumi n'abiri igihe kitarenze amezi cumi n'abiri muri tegeko rishya rikaba ryarakubwiye inshuro ebyiri icyo gihe icya gatatu cyari ibihano bijyanye no kuba wakoze imenyekanisha musoro ariko ntiwishyure ibihano byacibwaga byanganaga na mirongo itanu ku ijana by'umusoro bikaba byaravuguruwe rero bivugururwa bigabanuka aho ashyirwa icumi ku ijana bivuye kuri mirongo itanu iri tegeko nubwo bivuga ko ingingo nyinshi zaje zigamije korohereza abasoreshwa abagize ihuriro ry'imiryango itari iya leta bari bitabye komisiyo y'inteko kuri wa gatatu baravuga ko ibihano biteganijwe muri iri tegeko rishya bikomeje kubangamira abacuruzi uyu ni madamu Clarisse Munezero umunyamategeko wo mu kigo gitanga ubufasha mu by'amategeko rafu na bwanda yambaje Gilbert umuntu utubahiriza ibirebana n'umusoro ku nyongeragaciro acibwa ihazabu mu rwego rw'ubutegetsi ihazabu ingana na mirongo itanu ku ijana ku by'umusoro ku nyongeragaciro yagombaga kuba yarakiriye ihazabu ingana n'ijana ku ijana by'umusoro ku nyongeragaciro waciwe kandi akishyura uwo musoro ugaragara kuri iyo nyemeza musoro aha twabonye ko ibihano nabyo biri hejuru tukaba twareba niba wenda iyi mirongo itanu ku ijana ryasimburwa n'icumi ku ijana hanyuma ijana ku ijana naryo rikaba ryasimburwa na mirongo itatu ku ijana ikindi kuri iyi ngingo igaragara yuko umuntu n'ubundi na wa musoro atanga nuko uba uturuka mu byo yakoze harebwa neza ku bihano kuko aramutse afunze afungiwe nanone bigira ingaruka kuri ya kuri ya bizinesi hari izindi ngingo ziri muri iri tegeko abo mu miryango itari iya leta basanga zahinduka nkirebana n'urwego umusoreshwa yakwiyambaza mu gihe yahuye no guhohoterwa metre ndayambaje gilbert komiseri atahabwa gukora interpretation y'amategeko kuko even in the constitution bavuga ko the authentic interpretation y'amategeko ihabwa n'urukiko rw'ikirenga twumva yuko ahangaha komiseri kuko ariwe uzaba ushinzwe no gukurikirana uburyo amategeko y'umusoro aba implemented tumuhaye rero n'iyo power yo gukora interpretation tubona haba harimo kugonganisha uyu mushinga w'itegeko uracyasuzumirwa muri komisiyo ku buryo ibyagiye bigaragazwa n'abaza mu nteko ishinga amategeko kuwutangamo ibitekerezo bishobora guhindurwa mu gihe cyose utaratorwa ngo uhinduke itegeko kugeza ubu itegeko ry'imisoro rikoreshwa mu rwanda ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu abasoreshwa bakaba barakomeje kuvuga ko imisoro yo mu rwanda ihanitse ugereranije n'iyo mu karere u rwanda rurimo rwanda revenu ivuga ko guhindura iri tegeko ryari rimaze imyaka cumi n'ine rikoreshwa bigamije korohereza abasoreshwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'iminsi itari mike mu rwanda havugwa indwara y'amayobera ifata abana b'abakobwa mu mavi bakananirwa gutambuka neza iyo ndwara yahavuye iramenyekana ubushikiranganji bujejwe hamagara y'abantu uh, bwavuze ko iyo ndwara yitwa hysteri de masse mu rurimi rw'igifaransa canke mass hysteria mu congereza mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye ivyerekeye iyo ndwara na muganga jean damascene yamuremye ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc iyo ndwara ni indwara nki muganga yamuremye uburebye n'indwara yo mu mutwe ifitanye isano wenda n'ihungabana ariko mu gihe umuntu afite ibibazo by'ibyiyumviro byo mu mutwe ariko ibimenyetso bikigaragaza ku mubiri izo ndwara ziriho zo umuntu aba afite ikibazo cy'imitekerereze hanyuma ibimenyetso bikagaragara nk'ibimenyetso by'indwara y'umubiri indwara zisanzwe ni ibimenyetso umuntu abona ni ibihe ibyo bimenyetso byigaragaza ku mubiri ni ibihe
ibimenyetso ku mubiri ibimenyetso bishobora gutandukana murazi bariya ibimenyetso byagaragaye bababara mu mavi ndetse bakabura ntibibashobokere kugenda neza hari n'abataragendaga ariko bishobora no gufata ibindi bice ibindi bice by'umubiri yaba mu maboko cyangwa se iki ndashaka kubwira abantu ko ari indwara yari isanzwe n'ubundi nzwi ishobora gufata umuntu umwe cyangwa se igafata abantu benshi icyarimwe niyo mpamvu iyo ifashe abantu benshi icyarimwe babita mase isteriya bashobora no kugira ikindi kimenyetso tuvuge nko gusepfura abenshi bakundaga kubibona hari n'abashobora kugira ikindi kimenyetso bakaba bashobora kugwa igihumura bakagira ibimenyetso by'igicuri kandi wenda atari igicuri ibimenyetso rero biba ari byinshi ariko biba bitewe n'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe noneho bikigaragaza mu bimenyetso by'umubiri ku buryo abantu babanza guteka ko ari indwara y'umubiri nk'uko nk'uko byari byabaye kuri kuri iyo ndwara yari yabaye muri aba banyeshuri muravuga muti abana nka bariya abana b'abakobwa barababaraga mu mavi bigatuma batagenda neza ariko se iyo urebye utuvidewo tugaragara twerekana abana bari bafashwe n'iriya ndwara ubona nta kintu kigaragaza ko bababara sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga ubona bameze ahubwo nk'ababyina ntubone ko hari ikintu gituma mbese wavuga uti uriya muntu arimo kubabara nko mu mavi niyo mpamvu atarimo kugenda
batangiraga batangiye bataka mu mavi hanyuma nyuma yaho haza kuriya kugenda nyine bagenda kuriya kubera ko ariko iyo ndwara babishaka iyo ndwara ibategeka kugenda kuriya bakagaragaza ibyo bimenyetso
ye reka mm, njye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika batwandikiye ari benshi bifuza kubaza Eh, uwa mbere twakiriye ni imwe nsenga
Eh, ndi mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu ruhango ye yego mfite ibibazo bitatu nyuma nshaka kubaza mu mutumirwa Mhm.
Eh, ikibazo cya mbere ndashaka kubaza niba iyo ndwara yayo ifata abakobwa gusa kabiri ndabaza niba ese iyo ndwara ifitiye urukingo uburyo ki ahantu itaragera yakumirwa icya gatatu ndabaza ese iyo ndwara irandura niba yandura yandura mu buhe buryo ni gute twabyirinda murakoze cyane ibibazo byanjye ni ibi.
urakoze cyane imwe nsenga urakoze kuri ibi bibazo ye eh, dogiteri yamuremye ibibazo bya Imwe Nse- imwe nsenga ah, murabyumvise Eh, ndumva nabyumvise igice ariko na- nawe asa n'uri kubaza ni uko yandura ni nibyo nu- numvise kubera hari hajemo ikibazo cya- cya sinzi niba ari icyo kibazo arimo kubaza ye a- arabaza iyo ndwara ifata abakobwa gusa ko mu byo twavuze twavuze abakobwa bafashwe muri muri ino minsi ishize akabaza niba ifata abakobwa gusa hanyuma ashaka kubaza niba yaba ifite urukingo rwo kuba yakumirwa cyangwa se niba yandura hanyuma yandura ite Eh, nk'uko nabivuze ni indwara yo mu mutwe ntabwo ari indwara y'umubiri indwara zo mu mutwe eh, zo- izo izo ari zo zose nta rukingo zigira Eh, ariko eh, ikindi ni uko eh, iyi ndwara ya- ya- yavumbuwe mu- hashize imyaka hafi magana atanu Eh, ni ukuvuga ngo ba- bayivumbuye n'ubundi mu bantu b'igitsina gore birazwi ko ifata abagore kurusha kurusha ab- abi- a- ab'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo ni nayo mpamvu eh, a- nk'abashakashatsi bayivumbuye eh, bemeza ko ku bantu icumi ishobora gufata umugabo umwe ku bakobwa cyangwa se abagore eh, ike- iyo- iyo iboneka mu bantu b'igitsina gore Eh, noneho ubwo ibyo na- navugaga ni uko ari nta n'urukingo indwara zo mu mutwe zigira kugeza ubu ngubu Eh, urukingo rwonyine ni ukwirinda ko abantu ba- ba- bagira ibintu bibakomeretsa ku mutima eh, kugira ngo eh, be kugira indwara nziza nziza cyangwa se ibintu bi- bi- bibatera ibibazo byo mu mutwe Mhm.
ikibazo yabazaga eh, ni- yabazaga niba eh, eh, ubu- niba koko haba haba urukingo rwonyine. ariko none se ngo niba yandura yandura iki? Eh, koko ni ibintu abantu batamenyereye ni uko umuntu ntabwo byandura ahubwo birahererekanya bihererekanya mu marangamutima aho umuntu ashobora kuba afite amarangamutima runaka hanyuma noneho umuntu bagira icyo bahuriyeho nawe a- a- agafatwa na na ya marangamutima natanga nk'urugero uwo muntu w'inshuti yawe ashobora kuba ababaye nawe akababaro ku- k'inshuti yawe kakakugeraho Eh, ibyo ni ni muri ubwo buryo indwara nka ziriya zihererekanya eh, tudakoresheje ijambo ngo kwandura noneho reka twakire uw'impaye nitwa uwimpaye jean damascene mu murenge wa burega akarere ka rulindo intara y'amajyaruguru Mhm. ye ubwo burwayi naje kumva Mhm.
kugira ngo muganga asobanurire nibwo bwa mbere bwaba bumenyekanye mu rwanda cyangwa se hari ahandi hantu bigeze buba Mhm. yavuze ko byamenyekanye imyaka magana- mu myaka magana atanu ishize ubwo reka tubwire niba mu rwanda ari ubwa mbere iyo ndwara yaba ihabonetse cyangwa se niba yari isanzwe imenyerewe Y- hari ikindi kibazo ufite Nongeraho, Mm.
nateragaho nkavuga imikoro numva uko imyaka igenda iza hagenda haza uburwayi bw'inzaduka butungurana kandi ugasanga bugirira nabi ikiremwa muntu runaka urebana nka ebola uko yaje ya- nta wari uyizi ko yaza barateganya iki ku burwayi nk'ubwo buza butunguranye ku buryo umuntu yajya kwirinda
Mhm. Ye, Igitekerezo nari mfite.
urakoze cyane Eh, dr jean damascene uwimpaye arifuza kumenya niba iyi ndwara mwari musanzwe muyimenyereye mu rwanda hanyuma akabaza n'icyo muteganya Eh, ntabwo ari indwara idasanzwe ahubwo ni indwara isanzwe Eh, ubundi twa- wenda twari tuyimenyereye ko buri muntu arwara aba ari wenyine ariko mu by'ukuri nk'uko nabivuze twakuye n'indwara zimeze gutyo cyane cyane mu mashuri ariko bagaragaza ibindi bimenyetso bitari nka biriya nakubwiye niba uwo nguwo yarabaga aba mu rwanda hari amashuri yigeze kubonekamo abana barwara isepu ikizi n'ibisepu icyo kinyarwanda cyumvikana bagasepura hanyuma noneho ugasanga bose bahererekanye bikamara igihe ibyo nabyo ni muri urwo rwego nk'uko nabivuze ko bishobora kugaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye hari ahandi hantu twigeze kugira icyo kibazo mu myaka ibiri ishize mu mashuri yo muri burera ariko ho yari amashuri ya pirimeri ubu ngubu turimo turabibona muri segonderi ariko nabyo byajyaga gusa n'ibyo ngibyo uretse ko wenda byagaragaye ku bantu benshi no ku mashuri nk'abiri ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo kije uyu munsi twari dusanzwe tunabizi gusa ni uko wenda ibimenyetso byaje bitandukanye twari dusanzwe tubona ariko gufasha abantu ni ukubafasha nk'uko
hakorwa iki rero mu buryo bwo kwirinda niba bifatira mu mutwe kandi bikaba bitandura nk'uko virusi yandura noneho hakorwa iki nk'uko ubizi iriya ndwara ntabwo ari indwara y'umubiri ni ukuvuga ngo tugomba gukora ku buryo haba amashuri uburyo bwo gufata abana kumva abana nabwo bushobora kunozwa ni muri urwo rwego tugiye kwigisha abarimu n'abashinzwe kwita ku bana ukuntu bashobora kumva abana bakaba bashobora kujya bakemura ibibazo mbere y'uko wenda haba ibibazo nka biriya ikindi ni uko biteganyijwe ko muri buri kigo hagomba kubamo byibuze umuntu w'umujyanama ushobora kujya agira abana inama cyangwa se abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bashobore kwirinda indwara nka ziriya
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na jeffrey mutagoma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka imbere gusoza ariko tusube tuyibutse ko ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mukaba mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti waves ku metero cumi n'icyenda ni metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese